you, you no get sense. you blind. you no dey see you no see me. you don do all this yoro yoro yoro yoruba demons. yoruba demons. sasa is black i don wish. jesu. man i wan slack you. this guy no get sense even if i wan take play i don collect trouser like this o oh. <laughs> omo na yoruba wish you wan take play she do you jare. I wear shoe comot for house What are you? What are shirt? Ayé mi o. You no dey You no dey, you no dey, you no dey. My chin no My chin no Since I don wish. <laughs> you see this idiot no get sense you know what i'm saying i i, I don i don't i don take his his shoe and his shirt idiot kulu kulu no know me edo boy edo boy ye where my trouser Charge jaaye <laughs> my cross. you dey tell me you see me o oh. ye. Yeah.